iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na oriane itanga ishaka ubu turi muri studio gatanu
kuko n'umukenya yoza mu burundi yokwiga nk'uko umurundi yiga none nibaja muri kenya ukariha amafaranga hanyuma umukenya yaza mu burundi nawe yari asanzwe ariha azoca i burundi yiga kwa gusa uyu ni janvier ndirahisha umushikiranganji w'indero mu burundi avuga zimwe mu mpamvu z'ingingo nshasha ya leta y'uko ivyigwa vya kaminuza bitagitangwa ku buntu ariko ko agafashanyo abanyeshuri bahora baronka bazokaronka mu buryo bw'ideni ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye turabashikiriza kandi inkuru yerekeye ibiziga bibiri vyatowe mu ntara ya kirundo hirya y'ejo n'iyindi nkuru yerekeye uburyo buke busigaye bwibonekeza ah, kandi buri mu irerero ry'abana b'imfuvyi mu ntara ya cankuzo aho babura amata yo guha inzoya kubera batakironka imfashanyo mvamakungu mugume ku maradiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda indwi ku banyeshuri cumi na babiri bagize urwego rukuru ruserukira abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi baherutse gutanga imihoho abo banyeshuri bavuga ko bafashe iyo ngingo kuko babona inyungu z'abanyeshuri zidashigwa imbere mu kuti- um, mu kutagishwa inama mu ngingo zifatwa n'abayobozi ba kaminuza abanyeshuri eh, baraniyamiriza kandi ingingo nshasha ya leta yo gutanga imfashanyo iyo basanzwe bita bourse nk'ideni rizo- ri- ri- rizokwishurwa aho gutanga ku buntu nk'uko vyari kuva na kera mu mateka ya kaminuza y'uburundi ni inkuru ya eloge wirikaneza i bujumbura
urwego rw'ubuserukiro muri kaminuza y'uburundi rwashizweho n'umuyobozi w'iyo kaminuza mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uwo muyobozi yagenye urwo rwego inyuma yaho mu ntango z'uko kwezi nyene kwa kane amatora y'abanyeshure yo kwishiriraho indongozi adakundiye bitewe no kutumvikana kwabo ariko mu nyuma abagize urwo rwego bahavuye nabo nyene barangwa no kutumvikana Placide Ninahazwe umwe mu bagize urwo rwego aratubwira zimwe mu mvo zatumye bene abagenzi be batandatu batanga imihoho hariho ikibazo cyo gutanga ivyumba muri kaminuza y'u Burundi bakabitanga ku munyeshuri avyipfuje akazoja arariha amafaranga ibihumbi bitanu ku kwezi mugabo ntafungurigwe muri kaminuza y'u Burundi twaravuze tuti nibijemwo umuco vyigwe neza bihinyanyugwe kugira ngo dushobore gutandukanya uwuzobafungurirwa na kaminuza n'ubonye atazobafungurirwa na kaminuza uburyo bazofatwa ariko iyo ngingo yahavuye irengwako ni ivyumba vya baba amajana abiri umunyeshure yarahawe indaro na mugenzi we abayeho muri kaminuza y'u Burundi ku bw'amategeko abimurekurira ari nabo bita abamakizari abo o amafaranga yabo bahora batanga yari ibihumbi bine ubu u akaba yadugije ku bihumbi bitanu nico ni ikibazo twari kuba twokwigira hamwe mu nama ariko mu manama akaba atagiye araba nk'uko twavyifuza mu bintu abanyeshuri batanze imihoho bifuza ko bihinduka uhereye ku mibereho gushika ku kuntu itunganywa ry'ivyigwa ryogenda harimo kandi n'ingingo nshasha ya leta yo gutanga agafashanyo bourse mu gifaransa nk'ideni rizokwishurwa n'umunyeshure aho ukaronka ku buntu nk'uko vyahora ubugira ndwi ni iki kijanye na preburse ni itegeko rishasha ry'umukuru w'igihugu rishiraho itunganywa rishasha ry'ukungene agafashanyo kazoza karatangwa iyo ngingo nayo nyene irakandamiza cane umunyeshuri na cane cane tutibagiye n'abavyeyi ubona yuko iyi kaminuza yacu irimwo abana b'umuntu muto muto wo mu Burundi ko kubera atayandi mikoro dufise asumba ako kaburse ubona ko naho kari gato kasahiriza uburyo rero kagiye kuzotangwamo nibwo butameze neza kuko ubu unye bigiye kuyangara ku buryo abanyeshure bigiye kugorana ukungene bagiye kuzobaba kuri iki kibazo umushikiranganji w'indero Janvier Ndirahisha ntaca hirya no hino yemeza ko ari ingingo ntasubirwamwo kukita yuko bazogasubiza neza ko ari ibisanzwe kuko turavye mu karere turimwo nitwe twenyene tutabikora na cane cane yuko eh, mu ntunganywa ry'inyigisho za kaminuza mu karere ka afurika y'ubuseruko tuvuga tuti umuntu ashobora kuva mu burundi akaja i tanzania ugaca wiga nk'uko abatanzania biga nk'uko n'umukenya yoza mu burundi yokwiga nk'uko umurundi yiga none niwaja muri kenya ukariha amafaranga hanyuma umukenya yaza mu burundi nawe yari asanzwe ariha azoca i burundi yiga kwa gusa iyumvire nawe jewe ndaje muri kaminuza maze umwaka umwe ngiye mu mu wa kabiri nkaca ndonka indaro nkarya kabiri ku munsi nkaba mfise icumba n'amazi n'amatara nkiga hafi ariko abandi dufate n'akaro ko muri ns murabe ukuntu ba- bibako bakabaho tuze turavuga yuko utegereza kuja muri kaminuza y'uburundi kugira ngo leta igufashe ku vyerekeye abanyeshuri bahabwa ivyumba vyo gupanga ninahazwe na bagenzi we bafise amakenga ko bishobora kuba intandaro y'umubano mubi basaba ubuyobozi bujejwe gutunganya ibikorwa muri kaminuza y'uburundi kwicarana n'abaserukira abanyeshure kugira ngo bigire hamwe umuti wokorohereza impande zose ku bwacu turavye ukungene umunyeshuri ahabwa icumba biciye mu mategeko abayeho agatanga uburaro ku wundi mugenzi we ari we mu makizari twarabonye yuko kuzana uwundi nawe acaronka icumba hambavu yawe mutari mu, mu buryo bumwe bwo guhabwa ivyumba bishobora gutera ingorane hashobora kuba ubusuma burenze urugero hariho abazoza bazanye n'imbabura baje guteka muri ivyo vyumba nyene ku- kubera ko bazoba bi- bitwa ko ari abapangayi bazoba bapanze amazu n'izindi ngorane nk'izo zishobora kwaduka kaminuza y'uburundi ifise ibigo bitandatu bine biri ku mugwa mukuru bujumbura bibiri mu ntara ya gitega icugurura mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kane yari ifise abanyeshuri batarenga mirongo itanu na batatu ubu yakira abarenga ibihumbi cumi na kimwe n'amajana ane eroje wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze cyane eloje wirika neza handi naho irerero ry'imfuvyi riri ahitwa ku muremera mu ntara ya cankuzo rirugarijwe n'ibibazo biturutse ku butunzi bwagabanutse kubera kubura imfashanyo mvamakungu bahora baronka ahanini ivyo bibazo bihagaze ku kubura amata yo guha abana b'inzoya kubera imiryango eh, yakira abo bana iyo hageze ko basubizwa mu ngo zabo n'ibindi ubuyobozi bw'iryo bohero ah, riramaze Uh, rimaze rimaze imyaka cumi n'ibiri murantunga rirera abo bana basaba abagira neza kugarukira izo mfuvyi ni inkuru ya mugenzi wacu fidel d'antoine nsabimana mu cankuzo
aha turi mu irerero ry'imfubyi ryahitwa ku muremera muri komine ya kigame intara yacanguze umuseruko bw'uburundi iryo rerero rifite abana mirongo itanu na babiri bari hagati y'imyaka ubusa n'itatu ryashinzwe n'ababikira bo mu muryango wa bene berenadeta ni irerero ryakira imfubyi ariko rifite ico ryisangije ufatiye ku bana ryakira mama honorata nduwayeza arongoye iryo rerero aratubwira ibikorwa vy'iryo rerero ryitiriwe umugabekazi w'irurude agira akatubwira n'abana bakira aba ari bo Iri rerero ryakira abana b'impfuvyi, abana b'impfuvyi batagira ba nyina babo, tukakira kandi abana usanga baratawe, abandi nabo twakira n'abana baba bafise ba nyina babo, mugabo bakaba bafise nk'indwara zo mu mutwe badashobora kubakurikirana. Ibikorwa dukorera abana ni iby'ukuri bisaba uburyo bwinshi, na mwari rya dufise abana bato cyane kuva ku mwaka kuri zero gushika ku myaka itatu murumva rero yuko abo bana bakenera ibintu bitari bike mu kubaho kwabo kwa misi yose nk'ibindi bisata vy'imibano iri rero ryitira umugabekazi w'irurude rirafise ubukene buturutse ku butunzi bw'igihugu bwahungabanye kubwo kubura imfashanyo mvamakungu mama honorata nduwayezu emwe zaradukoze ko nyene kuko turi mu gihugu icya mbere novuga twagize ko ingorane ni uburyo bwo kuronka amata duha abana kuko kare twahora tuyahabwa n'abagira neza none ayo mata ntagishobora kuboneka hanyuma ikindi kidukora ko ni ibi biciro by'ibintu bitera biduga kandi natwe uburyo butiyongera murumva rero natwe ntitworeka gukorwa ko izo ngorane ziyongera ku bibazo vy'abavyeyi batinya kwakira abana iyo hageze ko basubizwa mu miryango mama honorata nduwayezu aravuga imvo yibaza ko zituma abo bana batakigwa murabona nk'umwana aba yaramenyereye kuba ahanyene gusubira mu muryango ntimugire ngo ni ikintu coroshe na buhoro buhoro intambamyi ya mbere rero dukunda kubona guhura ni uko abavyeyi bamwe batemera kwakira abo bana babo umenga amaherezo ni irerero ry'imfubyi kenshi a- abavyeyi babo ba- ni ukuvuga ba se babo usanga barazanye abandi bagore kenshi rero a- abo bapfasoni bikabagora kwakira no kurera neza uwo mwana atari uwabo namwe bwe musanzwe muzi akamukase w'umuntu ingene bimeze ari nacyo gituma twebwe tuguma dukurikirana iyo umwana asubiye inyuma asubiye ibuti turaba tukamugarukana mu irerero tugasubira tukondagura tubonye rero bikunda akazosubira muhira bidakunda naho akaguma mu irerero ikindi uyu mwiheberamana avuga kibituma ni ubukene ko hariho umubyeyi agira ati jewe muri buno bukene uwo mwana yamenyereye kubaho uko yari asanzwe abayeho jewe nzomwakira ngo bingendere gute ugaca usanga rero ara- araze kumwakira ahandi naho akagira ati hariho ababazana umengo baje kumera nk'abikura k'umuzigo none urumva usubiye kumuzana kumumushira yari afise iyo ntumbero y'uko yari aruhutse umusubijeho umenga ugarutse kumuremeka wa muzigo rero hari abo usanga bavutse uko bavukira ku ibarabara utamenya na rume usanga bazanywe n'ubu- n'intwaro abo baraguma mu ntuze muri oruferina gushika hazoboneke umuntu ashobora kugira ati uyu mwana ndashobora kumwakira uwo mubikira arashima abarundi batari bake bama baza nimuwe kuraba ivyo bibondo aho avuga nk'umukuru w'inama nkenguzamateka y'uburundi reveriyano ndikuriyo yemeye kuriha amazi yose azokoreshwa muri iryo rerero umwaka wose w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mama honorata nduwayezu asaba n'abandi bagira neza kuza gufasha ku bw'abo bana b'imfuvyi ikigamba mu ntara ya cankuzo fide d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika urakoze cyane fidel d'antoine aho mu cankuzo tuve mu cankuzo tuje mu kirundo hari ibiziga byatowe ku mutumba mutara mm, komine n'intara ya kirundo abanyagihugu babonye ivyo biziga bavuga ko bari abagabo bambaye ubusa mu gipolisi mu kirundo bavuga ko bariko barakora amatohoza ku mwidondoro w'ivyo biziga mm, bi- bime- bi- bitaramenyekana no kuba no gukora ah, no kumenya murantunga abakoze ubwo bwicanyi inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
ku mutumba wa mutara ku rugabano rw'uwo mutumba n'umutumba wa mwenya turi muri komine n'intara ya kirundo niho ibiziga bibiri by'abagabo byaraye bitowe abanyagihugu bo ku mutumba wa mutara n'abo ku mitumba yegereye ako karere nka kireka mwenya na karama barashyitse kuraba ko hari uwo bomenya muri bo twasanze nyine bari mu kuzima ahantu mu kirombwe bacuramye umutwe gutya ah, bambaye ubusa ata n'umwe yambaye ku maguru habose no mu mugongo gutya habose nubwo umutwe ntibaboneka hanyuma rero bamaze kuza kubakurayo barabatweretse turabaraba mu maso turanabayoberwa uwa mbere nabonye nk'umengo wa- bamukubise inyundo benaha mu maso uwa kabiri mbona nyine yari- yaritanguye kubora uwo wundi ntiyari bwabore yaritanguye kunuka bari batanguye kunuka bari abagabo umwe yari isiramuye bari babohanye intuze nyankuku nyene nku- nkuko nyene bari baboshe nyene n'isinga uko abo banyagihugu babivuga ikiziga kimwe cyaboneka nk'ic'umuntu yifashe ujya mugabo yari umuntu biboneka ko yihaye ajya ibyiwe atubwira ngo yazize ubusuma batubwira ngo bamufashe iyo bayibye tumurabye mu ruhanga yari umuntu akayangana n'agatuntu kaboneka neza hari umugabo w'umubosi munini nyine w'umuboga munini ibirenge byiwe byose urabye nyine nta muntu ntabwo yarima hari umuntu nyine ibereye wenyine nk'umuntu agera afata isuka nyine hari umuntu yama yifitiye yiyambarira neza uturato urabye n'akabiri kiwe kara- kayangana nyine hari umuntu w'umubosi warabibona abanyagihugu bo ku mutumba wa mutara bavuga ko ababikoze bashatse gucafuza umutumba wabo baraducapurije umutumba kuko ibyo yabaye si ukuvuga ko ari abantu b'imutara babikoze kuko aha iwacu tubise umutekano n'ukuri udasanzwe nta bwicaye bwigira bubwa ngaho iwacu baraduteye amakenga kweri bijya bintu gufata abantu bakabakura mu kinogo bakabazira kubata mu kinogo ni- ntibyakozwe na nyamutara n'igisima n'igisima cibye aho kuba gikutira akigemura ati amateka akagihana ubona mu gacimbiri k'iwanyu ukabona ingogo zibiri zafatikanyije zihambiranyije zihishwe ukabura ubwoba basaba ko umutekano wocungirwa gusumba uko byahora icyo dusaba twebwe tu- mu- mu bisanzwe imana yo dufasha ngo ducungire umutekano wa rujya n'uruza Ba- bene igihugu wa mutekano bakunda kuba ati imicungire umutekano bashaka bakagaruka ku marondo bakacungera nk'abantu bakoze ajya amarorego iyo hariho amarondo baba barabafashe twebwe turashosaba ko bocungera umutekano bakarakuza bakazitira amayira baka- bakaza baraba ibintu birengana mu ijoro ko bya bintu byerekana ko batabiciye hajya babazanye babishe baza kuhacindika hajya iwacu ivyo biziga byabonetse ku muhingamo w'uyu wa gatanu abajejwe intwaro n'umutekano bamaze kuhashika vyaciye bihambwa ku kagoroba buri mu guhwibira bagiheza kubahamba umukuru w'umutumba mutara yatumenyesheje ko ivyo biziga vyari bimaze kumera nabi urongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko amatohoza yatanguye kandi ko abandanya komiseri jacques nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya kirundo yabwiye ijwi rya amerika ko bariko barakora ibishoboka byose kugira bamenye umwirondoro w'ivyo biziga avuga ko aya matohoza agamije no kumenya abakoze ubwo bwicanyi kugira bashigwe imbere y'intahe mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza Jerome Niyonzima ndabaha ikaze bakunzi b'ikiyago ca politike ntorere kazoza muribaza muti mbega uno munsi ntorere kazoza tugiye kuyaga ibiki inyishu ni mukanyide ntorere kazoza nturere kazoza hariko mirongo ibiri n'umunani imyandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano yo kugarukana amahoro no kunywanisha abarundi atewe ko igikumu yarusha muri tanzania no munsi dushimye kugaruka kurabira hamwe amasezerano y'iyarusha icyo yamariye abarundi turarabira hamwe kandi nimba hari akanenge uno munsi tuyanegura canke nimba yoba akenewe uno munsi canke atagikenewe abatumire tubirabira hamwe ni babiri Pasiteri Habimana ni umukuru w'umugambwe FNL iragi rya Gahutu ni umutumire muri kino kiganiro ndakora mu kici ndabara mu kijenya kwa Jerome sango muri kino kiganiro urakoze cyane kuko mwari mwaraduha akato mugabo kuri ni gutsindwa urakoze ubu ni mutumire ni honorable Phineas Nigaba ni umuvugizi w'umugambwe Sawa Nyafrodefu honorable mwaramutse amahoro neza sango muri kino kiganiro ego nacyo turabashimiye kandi turaramukije n'abarundi n'abari mu bindi bigo kubera twumviriza murakoze reka nce mperi wawe nyene uno munsi twovuga ko arusha yamaziki mu majambo make uh, amasezerano yarusha n'amasezerano yakoze ibintu bihambaye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bimwe bimwe twoshobora kuvuga ni nkuko arusha uh, yagarukanye umwizero hagati y'abarundi abarundi bari bamaze igihe bari mu njyane z'amoko mu njyane za politike mu njyane z'intara arusha yatumye ibyo bintu bihava abantu basubira kuba kubona ko ari abarundi bose arusha yaratumye inzego z'umutekano zitunganya gushasha aho bavuga ubwa mbere ko zari inzego ziharijemwo ubwoko bw'abatutsi ariko arusha yatumye habaho mirongo itanu ku bahutu na mirongo itanu ku batutsi aho ni mu gisirikare mu gipolisi n'uwajejwe iperereza arusha yaratumye uburundi busubira kwizegwa mwibuke ubwigizego bwigizego n'amakungu mwibuke aho Burundi inyuma arusha bwaraherewe amadeni atari make amadeni Burundi bwari bufise bake bavuga ati aba bantu ko bagiye ku nzira nziza y'ukumvikana n'amadeni bari bari badufitiye turayahebye arusha yaratumye habaho isabikanya ry'ubutegetsi ry'ubutegetsi ahantu bivuga kuko biciye mu matora kuko urabiziga ntundu ingene zipangwa nta bahutu batanu bakurikirana nta bagabo batanu bakurikirana nta bahutu batatu bakurikirana nta nta ateze kujamo n'abakenyezi mu bantu bane ba mbere ibyo byose byavuye iyo arusha kugira ngo abarundi basubire kubona kuko bose bafize icyo bamara mu gihugu arusha yaratumye hatunganywa imigambi mikuru mikuru yo kurwanya ubukene ahantu butanga akarorero kimwe twita CCLP 1 à 2 tukavugana cyane na wa mugambi w'igihugu kugwa uh, strategie nationale de, de bonne gouvernance umugambi mukuru w'igihugu intwari bereye ibyo byose rero kuri jewe mbona ati byari ibintu byiza cyane arusha yari yatuzaniye eh, uretse ko turi ko turabona muri kino gihe ko turiko turasubira inyuma ariko arusha mu ntumbero yayo tubona ko cyari ikintu kiza cyane cyari gifitanye umwizero mu barundi kandi ari ikintu twobana dufatira ko cyari cyari turaza kugaruka ko kumbure turabe ibyo bindi ugira uti byasubiye inyuma ariko mbanze mpindukire kwa pasiteri habimana aravuze arusha icyo yamaze kumbure nawe pasiteri habimana uremeza ko arusha hari ibyo yamaze arusha tuyifata ko ibintu bibiri icyo yamaze cya mbere ni uko nk'uko umugenzi yabivuze aho rwose jewe turi kumwe ni uko yatumye umuja w'ibinjana bitanu yitwa umuhutu umwana w'umuhutu aduga agashika ku meza akicara akicarana na shebuja umututsi ibinjana bitanu bakicara bakaganira bagafunga ijambo rimwe iryo jambo bafunze ni uko uno munsi muri gihugu cy'u Burundi abahutu abatutsi n'abatwa baranyanye naho hari abagenda bavuga ngo mama jenoside mama ibiki arusha yarafashije kuri icyo kintu kuko nta nta mututsi yisha acoba kuko avuga nta muhutu nta mutwa uti arusha yakuye ubuja yakuye ubuja yakuye ubuja kuko yara yarafashije kugira ngo umuhutu nawe yivuze aje aje aje aho hose yavuze umutse ko hazi mu biti mu gisoda mu biki Mu nzego, mbere icya kabiri arusha yafashije gihambaye ni uko mu byavuyeyo havuyeyo severe naho itarakora irakora havayo oya umugabo uyimushima umushimira ku gikorwa aheje kurangura ntugashima umuntu agitangura igikorwa gusa hariho amategeko bazogendera ko turayazi Mbe- bazoyarangura kuriya urabyumva yuko severe nzoyemera ari uko jewe nagwanye nafashe ikigwanisho kuko narenganijwe legitime defense nk'idefanda nabuze gitabara n'umunsi urizina bazotwicarika hamwe n'abo twagwanya aha nshatse kuvuga ibintu bibiri si abatutsi twagwanye twagwanye n'umwana w'umututsi kuko yaturengana si abahutu bagwanye hagwanye oya ntabwo ari abahutu bose bafashe ibigwanisho ngo baje ku rugamba mugabo byarabashegeshe bose bakabona yuko ibyari bihari bitagenda neza ubu rero severi kugira ngo umbwire uti yakoze neza ni uko legitime severe defanse wa mugwe wo gushyira habona ukuri no kunywanisha ego abarundi uzosha hamwe ukuri ati nyamara aba bari bararenganijwe bafashe ibigwanisho arusha imaze kubahuza barabona bicarana ku meza isentebe iri kwirakora urabona uyu mugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatora ego urabona ibyo umaze kurangura navuze ubumwe buri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa Mhm.
uno munsi nta wanjye wangura jerome umututsi ndi umuhutu tu- wabonye ko twaramukanije ngaha ati pasiteri wa muhutu we nange ati wa mututsi we icyo nticyavugwa icyo nicyo kiduhesha agateka imbere y'isi uri mugufi ndi muremure uri inzobe ndirabura nta- ntidushwana mugabo tugiye mu moko kuko hariho akantu ko gushaka kwibanira mu moko usanga bibyura ibibazo ikiro ni ikiza cyaharusha uti icyo ni icyiza cyane mugabo arusha ntayo hari ikindi kintu yakoze kitari kiza umutama yabivuze Reka mbere cyo tukijya ko aho nyene Umuta- reka- ico muyi reka utune- dakika, muyinegura, indayikemwa eh.
indayikemwa umutama yakivuze kandi yavuze ukuri n'ukuri uti mu gisoda hariho senkani purusa kuri senkani purusa Mhm.
z'abahutu n'abatutsi mirongo itanu kwijana ego mirongo itandatu ibyo si byo none ibyo yavuze si byo rero kandi avuze ko ari ibyo nibyo nicyo nkimwarusha jewe yuko muri constitution winegura ko yanganishije abahutu n'abatutsi mu gisirikare muri constitution yavuye yarusha none ushaka kumbwira yuko abahutu n'abatutsi burundi Eh.
koko n- Jerome vugisha ukuri ari amangana koko ubu ngubu washize ku meza ko abatutsi ari senkani purusa abahutu senkani purusa oya ko bitari uko nguko rero arusha ako kantu abahutu kugira ngo Akura nabikubwiye kugira nabikubwiye ko arusha abahutu bagiyeyo ibyo bita jeseti iporona y'abafeniyasi jeseti ego pardon yo feniyasi mbabarira ura- ura- urikuremo.
Ya- yaraciye.
mbabarira feniyasi mbabarira mbabarira Eh.
urabi n'ubusaza Yaraciye ko- Ubi- ubinkurire mu binkurire frodebu frodebu frodebu ntabwo narayitoye nu- nuzo naniturwa naratoye perezida ndadaye baca bamukubita ku buhomba naramutoye umugabo frodebu narayitoye ngiye akoze ndi mu frodebu Frodebu cyane.
y'abafeneyasi ego si n'umuforode bariko urumva icyo gihe twagwanira iki kwikura muri bwa buja iyi tumaze natwe kujya habona tugatora umuperezida atuvugire adukure mu buja warabonye ko nta meza atanu bamuhaye nta nane Utirere ico yikema icyo ndayikema arusha.
rero ngiye kinyakuba Aha.
ni uko harusha abo tubagiye bavuga ati imyinja na bitanu basha duhutwo abatutsi bati aho ubugabo bwamye nuze metonde reserve dushize ko akangonongono akangonongono kuki mutwaka ibyacu ati ntitunyuzwe ntitunyuzwe rero aho ngaho nca mbona yuko arusha n'aho hari amasezerano basinye ariko uruhande rwiza ariko n'uruhande rutari rwiza twosubiramo tugakosora tugatosora utugo ruhande gukunganisha igisi aba- abahutu n'abatutsi mu gisirikare ni rubi tubanza kumvikana mbe abatutsi ni bangahe mbe abatwa ni bangahe bo ba- bo byate ngo ni copte umuntu amaze kugukopta araguha chance akakwima Mm.
araguha chance akakwima abona abatwa kandi bo nkehwa nona abahutu bo ni bangahe muri ico gihe ko hari havuye ziriya koro zarusha zikazi Burundi zishitsi Burundi zabwirirwa gushira imbere gushirwa imbere y'abarundi abarundi bose bakaziga ko bati icyo dushira muri constitution ni kihe iremeza ko tugabura mu moko mugabo ntitwereka wo moko uburinganire bwayo umva ko nagahazemo arusha iremera ati nyamara bahibi nabibi mugabo ntitubwira ati nyamara ngo tubone ahantu haza ati nyamara abahutu banganuku abatutsi banganuku abatwa banganuku je ntanga inyishu zibiri inyishu ya mbere ni uko tumenya ubwoko bumwe bungana iki ubundi bungana iki ubundi bungana iki Aho ni ko mirongo rero ibiri.
byanse yuko tubiringaniza mu buringanire bw'amoko mugabo mu gutora u- mu gutora mu isandugu jerome utora ijwi veniyasi ijwi habimana ijwi sibyo reka rero tubigabure 10 miliyoni ndabita b'abarundi ubutunzi bw'abarundi nibwaza gaburira imiliyoni icumi icyo gihe nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta kota etinike nsubire kwa honorable Phineas habimana amaze kuvuga ikintu anegura arusha wewe nta kintu na kimwe unegura arusha muri iyi myaka 16 yeze jewe uko arusha nababwiye yazanye ibintu byiza byiza urabye n'ibwirizwa nshingiro tugira ko uyu munsi ni arusha yaribyaye urumva rero byinshi ni biri ko negura gusa jewe nuko harabuze urwego rwokurikirana neza ishigwa mu ngiro bibyari byasezeranywe ni kuvuga arusha ni nk'umwana yavutse hama hageze ko bamurera ngo akure uwo muntu wo kumurera arabura kuko nicyo gituma hari ibintu bimwe bimwe bamwe birabisha iruhande abandi bikirabisha iruhande kuko bitagiye bishyirwa mu ngiro wibuke ko makasiki wa mukenyezi w'umunyameri- w'umunyamerika ariko akurikirana ingendo bijya mu ngiro ni bi- ahanini ni nabyo yoba yara- yara- yanazize rero ikintu kintu kubona baratagisizeho kugira ngo kijeho gikurikirane neza ku munsi ku urwego munsi ruraba ishyirwa mu ngiro y'amase-
y'amasezerano y'amasezerano ye bigakurikirana ku munsi ku munsi iki ni ikintu gihambaye mbona cyabuze kiriko gituma dusubira inyuma ariko nibaza ko nubwo bimeze gutyo abantu barashobora kwicara baka- bakaraba utunenge twaba turimwo mugabo nti- ntiyicara umugumwe kuko urabona ibyubu byeze ngo bajya ntibarimwo ngo bajya ntibibaraba ukamengo mu Burundi hariho nyagupfa na nyagukira aya ni amasezerano ya politiki abanyepolitike rero bategerezwa kuba bahari bose kugira ngo mu kuyasuzuma neza barabe bose babe bahari ntibazovuge ngo bajya ngo bari muri opozisiyo ntibakenewe ubu nibyo byeze ngo bajya ngo bajya ngo nubwo batoza ngo tuzo- ngo tuzobandanye ntorere kazoza nturere kazoza
Ico cari igice ca mbere aho twariko turabira hamwe n'abatumire ico bashima mu masezerano y'amahoro y'Arusha n'ico banegura. Mu gice kizokurikira tuzorabira hamwe ku bwabo ibikwiye guhinyanyurwa kugira ngo amasezerano y'Arusha amaze imyaka 16 abere urukiza abarundi bose atamwana n'ikinono. Reka nkengurukire abatumire twari kumwe Pasiteri Habimana arongoye umugambwe FNL iragiga gahuturemi nshimire kandi na Honorable Phineas Nigaba umuvugizi w'umugambwe sawa nyafurodebu Jerome Niyonzima nongere nkengurukire namwe gwe mwaduteze yompi nti muroranirwe mu banki no mu vyanyu naho butaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirindiro mu kinyarwanda aho ni naho duhuriraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turabashimiye mwari kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye fatuma karara rimasi na voite bamfashije mu buhinga bw'ibyuma no kwegeranya ibiganiro